iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga musanzwe mwumva buri munsi saa kumi i bujumbura n'i kigali uyu ni wa mwanya wacu muri kumwe na oriane itangishaka na ejeni mukankusi muri studio indwi i washington dc mwari muzi ko kwitukuza uruhu bifise ingaruka zikomeye ku magara y'abantu harimwo indwara nka diyabete hypertension na kanseri ni mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu mu kanya kari imbere ariko mbere yaho reka mugenzi wacu ejeni mukankusi adushikiriza amakuru avugwa ku burundi muri aka kanya urakoze eugenie oriyane itanga ishaka ndabashimiye rero mwese inshuti muduteze amatwi amakuru yerekeye uburundi ubufaransa bwumvikanishije impungenge nyinshi ku byatangajwe n'abayobozi b'uburundi barega umunyamakuru esitras ndikumana wa agence france presse na rfi radio france international bwo gushishikariza urugomo esitras rero yabonye igihembo cy'itangazamakuru ryibanda kuri diporomasi y'ubufaransa mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu ubufaransa buramagana iterabwoba hesitarasi ndikumana ashyirwaho harimo n'irikorerwa ku mbuga nkoranyambaga itangazo ryasohowe n'ibiro bishinzwe itangazamakuru rya ambasade y'ubufaransa mu burundi rivuga ko ari ngombwa ko abanyamakuru babasha gukora akazi kabo mu bwisanzure no mu mahoro ubufaransa rero buributsa abayobozi b'uburundi ibyo biyemeje mu kwezi kwa kabiri bijyana no gukemura ibibazo biri mu gihugu ubufaransa bugahamagarira abayobozi b'uburundi kubishyira mu bikorwa mu buryo bwuzuye harimo no gufungura ibitangazamakuru byose byigenga bikorera mu burundi burundi bikongera bigakora iryo tangazo rero rigira riti tuributsa dukomeje ko twiyemeje gushyigikira ubwisanzure mu kuvuga icyo umuntu ashaka n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi hose uyu munsi kandi mu burundi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yagiye muri komine mugamba ni mu ntara ya bururi ahamaze iminsi habera ibitero by'abantu bafite ibirwanisho kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu fidelite yishatse fidelite perezida muri make yazinduwe n'iki
ndetse agirisha inama abajejwe umutekano mu kibazo cy'ubutungane ni inama yo kurabira hamwe umutekano wifashe inama ikunda gukorwa haciye amezi atatu nk'uko twavyiganiwe n'icega cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ariko mu nyuma yaciye ashikiriza ijambo abanyagihugu bari bakoranijwe kugira ngo bumvize ijambo ry'umukuru w'igihugu muri iryo jambo rero muri bimwe bikurikira vyavuzwe ni uko yatanze ikiringo cy'iminsi cumi n'itanu gihawe abantu badurumbanya umutekano muri mugamba yuko ico kingo nicahera batarishikana hazokora uburyo bwose bushoboka kugira ngo amahoro n'umutekano agaruke muri ako karere kandi yavuga ashimitse yuko bazohemuka ari uko amahoro abonetse muri ako karere uruzinduko rwakiriwe gute muri make n'abo baturage bo muri komine mugamba
twebwe mubyo twabonye ni uko iryo koraniro ritari gitabwe n'abantu benshi cyane nk'icyo mwome yacu ni uko hari hagwiriye cyane abanyeshure bari bambaye ndetse n'imyambaro w'ishure abo muri bo harimwo cyane cyane abo mu mashure yisumbuye reka twabonye no mu mashure mato mato n'abanyagihugu basanzwe ntibyaboneka ko babyitabiriye ahubwo abenshi basanga bari hirya no hino mu mihana yabo babirabira kure iyo nkuru dukurikiranire neza hanyuma uze kutugezaho mu kanya ku buryo burambuye urakoze fidelite sena y'uburundi yanditse ivuga ko amakomine mu ngengo y'imari iteganya ayo makomine ateganya amafaranga ari hejuru yakenewe kuri telefoni turi kumwe na mugenzi wacu eroge wirika neza eroge watubwira uko ikibazo gihagaze
yego minama nk'iguza amateka y'uburundi mu kete yandikiye ibiro by'umukuru w'igihugu isaba yuko hoba harahagaritswe iby'agateganyo amafaranga agera ku miliyoni amajana atanu ahabwa amakomine mu bijyanye n'imigambi amakomine ategerezwa kwitunganiriza mugabo mu bushikiranganji bujejwe iterambere ry'amakomine bavuga bati aya mafaranga si yose ahagaritswe ahubwo nyabuna hahagaritswe amafaranga biboneka ko amakomine yateguye ayari hejuru cyane hakarenzwa urugero rw'urutegerezwa kuri iyo migambi yateguwe na cyane cyane mu bijyanye no kubaka amashuri yo kwigisha imyuga abana baba bananiwe muri kijya gisata bita fondamentale aha rero umushyikirangantego w'iterambere ry'amakomine akavuga yuko ubu uye ababyeyi borema ntibaze yuko abana batadoronka aho bigira ngo hari umugwi washyizweho ugizwe n'abo mu bisata bitandukanye by'igihugu kugira ngo ikibazo bagitorere umuti aya mafaranga rero yagabanyijwe ntabwo yakuweho ari inyongera bajyaga barenzaho ntabwo yakuweho
aya mafaranga ni ukuvuga ko mu bushinganzi bw'iterambere ry'amakomine bavuga ko ari ukwiga kugira ngo abari mu makomine ntiba- aba- aba- abatwara amakomine ntibaheze ngo bagire indenzarugero mu bijyanye n'itunganywa ry'imigambi y'iterambere ariko bavuze ko atari ukuvuga ko aya mafaranga yakuweho burundu nk'uko benshi babyiyumvira Eh, urakoze cyane roje birika neza iyo nkuru nayo turaza kuyigarukaho mu kanya niyerekeye imodoka zimuriwe ahandi mu ntara ya gitega zikaba zajyanywe mu nkengero z'umujyi aho kuba mu mujyi rwagati aho zajya Abanyarwa- abarundi bajyaga bategera murakoze cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa kumva ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali ubu ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga uno munsi iza kwibanda ku magara y'abantu mwari muzi ko kwitukuza uruhu bifise ingaruka zikomeye ku magara y'abantu harimo indwara nka diyabete iperitansiyo na kanseri mu kiganiro cy'uyu munsi rero cy'amagara y'abantu nibyo tugiye kuganira ko twatumiye muganga yanonosoye indwara z'uruhu twiganire uko uruhu rutunganijwe nk'igihi- nk'igihimba cy'umubiri n'ingaruka zo kutarufata neza canke gushaka guhindura ibara umuntu aba yavukanye umutumire wacu uno munsi ni muganga eli mupera muganga mupera yize kuvura indwara z'uruhu mu gihugu cya senegal no mu bufaransa yatanguye kuvura indwara z'uruhu mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi akaba abyigisha muri kaminuza y'uburundi mu gisata cy'amagara y'abantu i bujumbura ingonzi kumwe no kuri kaminuza ya hope international i bujumbura nyene reka twakire umutumire wacu ariko naho nyene tubabwire ko mu kanya kari imbere mu kanya kaza kuza turaza kuvugana kandi n'umufasoni jeanette karire k'inyana madame jeanette akaba azwi nawe nyene ku bintu ahingura bivuye mu biterwa kama kandi bifasha amagara y'abantu harimo rero n'amavuta yo kwisiga yofasha amagara y'uruhu reka twakire mbere na mbere muganga Dr. muganga mupera eli muganga muranyumva neza ariko ndakumva cyane Ndaba- muramukije ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane Mm, murakoze gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo eh, benshi batiyumvira cyangwa bataganira ko ariko nifuje ko tuvugana cyane cyane ku bijyanye n'ingaruka zo kudafata neza uruhu umuntu aba afise nk'uko twabivuze mbere hariho ingaruka zihari kandi zikomeye ku magara y'abantu mwotangura mukatubwira uruhu nk'igihimba cy'umubiri w'umuntu u- ruremwe rute rukora rute
ego murakoze kumpa ijambo Eh, uruhu mu- nk'uko mubisanzwe mu- musanzwe mubizi ni igice kimwe mu bihimba bikoze umubiri w'umuntu Eh, uruhu ni ig- igice twavuga mu mu gifaransa envelope externe ni ukuvuga nki- nirwo rufasha guki- kugara umubiri rukawutandukanya n'umu- na- no- ni- ni- n'ikirere kidukikije uruhu rukozwe ni ni ni- nk'uko ibindi bihimba bi- by'umubiri bitunganyijwe rukozwe ni ni- n'utuntu tw'udutafari bita amaselire mu gifaransa Eh, bi- bikora im- bi- usanga tugerekeranye tumwe ku tundi ku buryo bizana eh, uru ruhu tubona rwo hejuru mugabo si uruhu se iki tubona gusa hariho ibice eh, tutabona mugabo bikoze uruhu Eh, urwo ruhu rero nk'uko ndabi- nsanzwe ndabi- mpejeje kubibabwira eh, u- dukozwe n'ibice byinshi rero utwo dutafari eh, hariho utu icyo bokwita Eh, mu gisanzwe mu gifaransa niho no bivuga neza bavyita am- a- a- une superposition de couche ni ukuvuga ah, eh, bikozwe n'igice cyo hejuru mu gifaransa bita epiderme Bigerekeranye.
ah, bikakurikirwa n'ikindi bita eh, derme i- na hypoderme ni ukuvuga eh, munsi rero hariho udutafari eh, bita melanine utwo me- melanine n'udutafari dukomeye cyane kuko nitwo eh, bame melanocyte nit- kuko nitwo du- dus- dukora ivyunyunyu bita melanine akaba ari byo bituma eh, mu- umuntu ashobora gutandukanya eh, aba- abazungu abirabura abarabu ni ukuvuga eh, gutandukanya abantu b'ubwoko bwinshi bivanye eh, ku ntara ba- baturukako hanyuma eh, ni nacyo gituma usanga eh, no mu bantu baturuka hamwe hari abirabura abandi bati- bakaba inzobe bivuye ku rugero rw'u- rw'ivyo vyunyunyu bita melanine Eh, urwo ruhu nababwiye ko ruri hejuru rurafise eh, amabanga atari make rujejwe eh, ru- kuko rura- ruraki- rurafasha umu- ubuzima eh, kugira umubi- ubu- ubuzima bw'umuntu bugume butu- butekanye eh, rurafasha eh, mu gukinga impanuka nyinshi hariho ibyo twokwita nk'impanuka eh, bokwita re- eh, eh, eh, une protection mécanique ni ukuvuga nk'ubu nk'imvura iguye i- idaca ishoka i- irengana itobekeranya ngo irengane uruhu rw'umuntu itose ibiri imbere ni ukubera bivana kugena uruhu rutunganyijwe cyangwa nk'umuntu bamukubise ingumu cyangwa bakamutera nk'umupira kugira ngo ntushobore guca u- u- rwonona ibi- ibihimba by'imbere ni uko uruhu narwo nyene rufasha mu gu- mu gu- kwakira ubwo buremere aribyo nokwita amortir le shock ibyo rero bikaja mu kintu bita protection mécanique Eh, hanyuma ndetse i- ku- ha- ha- hambavu y'uwo muntu uze wi- y'ayo mabanga uruhu rurafasha rero mu ku- mu ku- mu kugira mu kwakira imishwa ubumara buri mwi- mu mishwarara y'izuba imishwarara y'izuba burya ni ikintu kibi rwose abantu eh, baf- b'abazungu barabizi cyane nk'iyo bagiye muri afurika cyangwa bakagenda ahantu hari izuba ryinshi bateza kujyana ibintu bita amavuta eh, akingira iyo mishwarara bita ultraviolet a eh, iyo ma- ultraviolet a aronona uruhu aga- noneho ugaca usanga eh, rwavuyemo ibintu vya- vy'amakanseri ibyo murabibona cyane ku bantu batagira iyo melanine nk'abantu bita abanyamwema ni abantu usanga ahanini bahitanwa n'indwara za kanseri bakiri bato kubera imishwarara y'izuba ntibagire iyo bagaca ahandi naho ugasanga eh, bafise ingorane nyinshi ico kibazo reka tukireke tuzokigaruka ko cabanyamwema mugano kugira ndababwire ko u- utagira iyo melanine usanga ah, yera kuko niyituma ahanini twebwe twirabura ko dufise melanine nyinshi gusumba abazungu cyangwa abahi- ah, abahindi abarabu Eh, ugaca usanga rero iradufasha cyane eh, munsi y'iri zuba kugira eh, kugira idufashe Mm, kugira gukingira ngo eh, umubiri.
i- iyo mishwara y'izuba ntitwo mugabo ham- hagati- hambavu aho hari i- ayandi mabanga uruhu rusanzwe rugira eh, rura- rura- rurakingira u- u- am- um- ubuzima bw'umuntu eh, imi- imigera i- itari mike itera eh, indwara ibyo ni ukwita une protection microbienne ku- bivanye eh, ku kugena utwo dutafari tuba dutunganyije eh, ku hejuru ku ruhu cyangwa ibintu tuba- tuba eh, dukora eh, bita eh, lusebom usanga ifasha ahanini kugira eh, ndetse igakinga n'izuba rero nk'iyo hashushe umuntu aca atangura kubi- ivyuya kugira ngo ntahave eh, atwagwa n'izuba kugira ngo umu- ubushuhe bw'umuntu bugume Yego.
bugereranye hahandi cyangwa iyo hakanye Yego.
agatangura kudegezwa nyene kugira ikintu bita shere do pool umubiri ukiyegeranya kugira ngo ushobore Wikingire.
kurwanya iyo mbeho Yego.
ni ukuvuga ko rero muri make mm, ndabyarutse ko uruhu ru- ru- rufise rugira eh, rufise akamaro kanininya kugira rushobore gukingira umubiri w'umuntu ushobore kuguma umeze neza Mm, murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro duhaye muganga nk'uko ubivuze murakoze cyane Abe- ayo ibyo byunyunyu bya melanine ni na- niyo mpamvu abanyafurika bafise byinshi kuko baremwe kuko baba mu mu bugaragwa mu- mu mu birere bifise izuba ryinshi cyane rumva birabafasha kugira ngo Yego, cyane.
bibakingire birumvikana Ah, ibibazo ni byinshi cyane turafise abanywanyi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo nabo nyine bifuza kubabaza ku magara y'uruhu ariko mbere yaho haravugwa abantu benshi cyangwa bamwe bamwe bashobora kuba batabizi ko ugushaka gutukuza umubiri bitera indwara zikomeye cyane ah, hariho zimwe twanabwiye n'abanywanyi bacu ku ijwi rya Ameri- b'ijwi rya amerika kuri facebook yuko zimwe muri izo ndwara ni diyabete hypertension na kanseri muri make cyane rwose muganga mwutubwira isano ry'in- ry'indwara eh, ziterwa ku ruhu eh, z'aba- z'abantu baba bashaka ku- ku- gu- guhindura ibara ryabo ku ruhu bakoresheje amavuta atandukanye ugasanga biteye indwara ikomeye nk'iya diyabete bigenda gute ego murakoze cyane nagomba mu tugaruke gatonye kuri iyo eh, kuri uyo mugenzo wo kwi- wo kwiyambiza cyangwa gutukuza uruhu aribyo mu gifaransa bita la depimentation artificielle ni ukuvuga no mu gigwa c- ugigwa cyane ahanini aha muri afurika ugasanga eh, benshi baravuga yuko babigira kugira ngo babe beza eh, hama aba- abajejwe gusesangura bavuga yuko eh, byoba biva ahanini ku- kuri eh, shock eh, post colonial ahantu eh, bafashe eh, kubera bijya bya colonization eh, bafashe ko umuzungu ari hejuru y'umwirabure bagafata ko umuzungu ari mwiza gusumba umwirabure ugaca usanga bose agomba haba mu mvugo mu ngendo mu ngiro reka ndetse no kugena umuntu asanzwe asa agomba kwiyidantifiya agomba gusa eh, koko n'uwo muntu uze ni muri iyo ntumbero uca usanga abantu eh, kugira kugira ati kugira niryohere eh, ahita af- akoresha eh, eh, ama- yaba amavuta cyangwa ibinini reka ndetse ubu hasigaye hariho amasabuni n'inshinge binyarutsa eh, kugira ngo umuntu eh, ahindure ukugene kamere k'umubiri wiwe yahora yirabura ashobore kuba inzobe agombe gusa n'umuzungu Eh, ibyo rero bigaca bica mu gu- mu ku- mu kwica twa dutafari bita melanosite dukora bya byunyunyu bita melanine ari byo ahanini byatuma twirabura eh, ugaca usanga rero agiye kugira ibyo rero hariho ibintu byinshi bakoresha eh, eh, benshi barabizi mugabo usanga aricyo bazi gusa nk'abanyagihugu umuntu asanga bazaba eh, hariho ibintu bita hydroquinone eh, ni ni cya mbere hariho ikindi cya kabiri bita corticoid iyo ni imiti ikoreshwa cyane kwa muganga kugira ivure indwara zinyuranywe eh, hariho amavuta yayo hariho imiti yo kunywa eh, abandi ndetse bagakoresha ibintu bita reseri do mercure ibyunyunyu bivanze na mercure nabyo nyine usanga bitera ubumuga bw'amafirigo bizana bimwe bita insuffisance renale hanyuma abandi bagakoresha bimwe bita amadetergent bimwe bita eau de javel nk'abantu usanga bakenye bakabivanganya n'ama na- n'ama- na- n'amavuta ugasanga ewe benshi rero babikora babizi by'ukuri barondera ubwo bwiza barondera akayobe eh, mugabo ugasanga kubera uwo mugigo badasanzwe bawuzi eh, ba- ugasanga urabahindutse Eh, murabajije muti eh, none gute eh, ibyo ubwo guhindura umubiri usanga bizana indwara zikomeye yaba diyabete yaba hypertension eh, cyangwa insuffisance renale eh, bijya amafi usanga bya- byanse eh, cyangwa n'izindi n'izindi nabyo nyine turaza eh, kubigarukako Eh, ni ukubera musanzwe mubizi nk'imiti imiti ifise eh, i- i- i- impande zibiri hariho ikintu bita benefisi ni ukuvuga eh, ukugena umuti ufasha kugira ngo ukize indwara hanyuma ag- imiti yose imiti yose uko ibaho kwa muganga irafise urundi ruhande rubi ariko bita efe segondere ingaruka mbi z'umuti na cyane cyane iyo wawukoresheje eh, ntugumukurikirane umurwayi cyangwa iyo wawukoresheje eh, ntugume ukurikirana ngo urabe ukugene ibintu bigenda cyangwa ukawukoresha nabi bamwe bi- bagira ibintu bita automedication ati iyi miti ugasanga yagarutse i- yamugira ingaruka mbi rero iyo iyo nki- nki- iyo miti tugarutse nko ku miti ya corticoid bose barabizi aba- ababizi ibintu byo kuvura kwa muganga ko ituma ijya burya buringoti eh, bu- bu- ig- igira kuko bakubwiye yuko yaba ijya y'ugusiga yaba ijya y'uku- y'ukunywa eh, ifise i- u- igihe gi- gi- gi- bi- ikorera ko iyo ibaye myinshi niyo waba wayisize irahava ikinjira mu ruhu igaca mu maraso imaze guca mu maraso rero igaca itera ingorane zinyuranye birafata eh, imirya miringoti itwara amaraso ariyo bita eh, reveso mu gifaransa i- ikabu- igatuma bwituna ntibwuguruke cyane ugaca usanga eh, tension yaduze ivyo bira- birazwi rwose ko umuntu nk'umuntu ari ku makortikoide n'aho ari ku mvo zo kwa muganga umuntu atezwa gukurikirana eh, ikintu bita eh, tension- tension yiwe eh, bigatuma isukari idakoreshwa neza mu mubiri bigaca igacigwirirana mu maraso ari byo bita diabete eh, bi- ivyo bisanzwe ari ibintu bizwi mugabo ndetse hambavu y'ivyo madamu na, na, ba, ba, mm,
telefone ya muganga isa n'iyacitse turagerageza kumugarura ku murongo ariko nk'uko muganga ariko arabisigura yariko arasigura yuko impamvu kenshi usanga kwitukuza umubiri bi- bihindukamwo indwara zikomeye cyane zifite ingaruka mbi ku magara y'abantu nka diyabete hypertension na kanseri nuko ivyunyunyu vya melanine ayo matafari aba ari mu mubiri w'umuntu aba yavunaguritse yononekaye ivyo iyo miti biri muri ayo mavuta yo kwisiga ugasanga arinjiye mu maraso mu miringoti y'amaraso abantu bagatangura kugwara reka tumire amate gato tugarure muganga ku murongo yongera dusobanurire kandi yakire n'ibibazo n'ivyiyumviro vy'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika murakoze
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga ku munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu uno munsi turi ko turaganira umutumire wacu ni dr eli mupera uwo muganga yanonosoye indwara z'uruhu tukaba turi ko turaganira ahanini ku magara y'uruhu cyane cyane ku ngaruka mbi ziterwa no gushaka guhindura ui- guhindura ibara ry'uruhu umuntu yaba yavukanye biciye mu gusiga amavuta nk'uko mubizi henshi muri afurika no mu bihugu bitandukanye abantu baragerageza guhindura ibara ry'uruhu rwabo ah, haba abirabure bagashaka kuba kugira inzobe abazungu nabo bagashaka kwirabura gato turiko turaganira rero muganga ariko aradufasha gutegera ingaruka ziri mu kwitukuza nk'uko tuvyita mu burundi no mu rwanda kwitukuza uruhu ndabwiwe ko muganga agarutse ku murongo muganga mupera muradutunga agatelefone kari katugoye ariko mwariko muradusobanurira insobanuro zihambaye cyane zerekeye ingaruka zo kudafata neza uruhu reka twakire bamwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika barindiye ku murongo kuko bazana i- ibibazo kuri iki kibazo Ah, turafise uwitwa ndekezi ndekezi turi kumwe mwiriwe neza ndekezi muduhamagaye muri he?
ndi mu rwanda mu rwanda ndekezi ikibazo cyangwa icyiyumviro
ngewe icyo nabazaga ni ukubera iki urugero nko muri bino bihugu byacu duturanye akenshi cyane banga bakunda kubikora nk'abakongomani abakongomani ho ni nk'umuco Eh, na hano iwacu mu rwanda kuki bemera ayo mavuta yangiza uruhu kandi bizwi bakayareka akinjira mu gihugu uko iyo ugiye kureba ubu ngubu abantu benshi basigaye hari n'uyisiga atanayazi akagenda mu butike agahaha agahaha amavuta akaza akisiga ejo mwahora ukabona yazanye amatashitashi Eh, ni nk'izihe nama ba- bagira abantu ese ni nk'ayo mavuta twakwirinda kugira ngo ibyo bintu bidatugeraho urakoze cyane ndekezi reka twakire n'uwitwa eli eli turi kumwe ku murongo ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego banjye kwa mutu bamutumire Eh, arakumva
Eh, jana ari na
halo eli eli akatelefone karamugoye ariko mu mu kanya turiko turaraba abandi bariko baraduhamagara reka muganga yishyura ico kibazo ca ndekezi muganga mumaze igihe kirekire muvura ingwara z'uruhu Eh, ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko mubidusiguriye hari ingaruka nyinshi zikomeye cyane mu gushaka kwitukuza kandi imiti myinshi irinjira muri afurika kuri iki kibazo ca ndekezi hari ibihugu bimaze gufata ingamba bifate- bifata ingingo zo guhagarika imwe muri iyi miti eh, yinjira mu bihugu yabaje ati kuki bemera ayo mavuta mu bihugu Eh, mubona hakwiye gufatwa ingingo ku rwego rw'igihugu canke n'ibintu biri mu mico y'abantu canke eh, mu mu buzima bwabo bwa misi yose bashobora- badashobora guhagarika mubibona gute ego murakoze cyane nk'uko musanzwe mubizi muri bino bice bya afurika na cyane cyane hano dutuye e, musanzwe mubizi ko turi mu gihugu aba- u- aba- abantu ba- ba- bata- ba- batize ari bo benshi u- la population ba- ba- ba- bari analfabete mu mu bice bininiya bivuga yuko mu mibereho yabo yaba mu mu kugene basanzwe ba- ba- bitunganya eh, leta yatezwa eh, na cyane cyane ibisata bya leta bijejwe amagara y'abantu byatezwa kubafasha gutora kumenya gutora icyiza n'ikibi baku- m- mu kubafasha nk'uko nk'uko bari umu- u- u- uwa ndekezi yabivuze Mhm.
eh, mu kugira ikintu bita control de la qualité bo mu kuraba ibi miti yinjira ku isoko ici- i- ikivuga kuko ahanini bimwe biraza bi eh, bigamije bye- byanditswe yuko ari i- a- ari ibintu byiza kuntuze kusanga kuri eh, ku- kuri burya buntu bacapa kw'inyuma eh, burya bu- ambalage bacafite ko eh, nk'umugore mwiza afise uru- uruhu rwiza mu bwabo ivyo bita bikitwa marketing commercial mugabo ubwo nyuma y'urwo ruhu rwiza ugasanga hariho agakopo nako kuzuye ubumara bivuga yuko leta yateze ku eh, gukontorora eh, ibi- imiti yinjira ku isoko hama ikaraba ingaruka mbi zabyo na cane cane ika- igahimiriza abanyagihugu mu kumenya ingaruka mbi eh, zu- zu- zu- z'uyu muge- yu- z'uwo mugenzo wo kwiyambiza kuko benshi barabigira mugabo bakibuka ku eh, eh, kuyora amazi yamaze gusesa Eh, bivuga yuko eh, ahanini eh, eh, leta yateze gufasha eh, mu guhimiriza abanyagihugu mu kubabwira iki ivyo rero byoca muri bijya bisata eh, bya kaminuza bijejwe eh, ubushakashatsi la recherche eh, hanyuma bakabici bakagira ivyegeranyo bakabiha leta leta nayo igatore imi- uburyo eh, bunonosoye bwo kugene yoshikira abanyagihugu kugira iba- ib- ibumvishe ko eh, ivyo bintu bagira ari ibintu kuko i- i- ubwo iyo eh, iyo ibyo bintu byo kwiyambiza urabisanga mu bantu b'abasirimu bitwa ko bafise amahera menshi ku bantu ataco bafise banawunikora n'abafise ayabaye abaye muri make ubisanga muri bose bivuga yuko usanga batari sensibilize bata bata Badategera.
siguri badategera ahanini eh, ingaruka mbi zabyo ugasanga rero bisu- basubira biruka eh, kuyora eh, amazi ya- yamaze kurenga inkombe Mm, birumvikana dr nk'uko mubivuze harakenewe gukorwa ubushakashatsi ariko nka mwebwe mubu- mu- muvura izo ndwara i- bi- bimeze bi- byifashe gute mu gihugu muri iki gihe aba abo mwakira ni nka bangahe ku munsi usanga imibiri yabo yarononekaye cyane mubona byifashe gute Eh, ni ukuri urasanga imibiri yarononekaye bamwe yaranyankabiranye ibintu bigoye bimwe uvuga uti naho bizosubira inyuma bizofata igihe kirekire ibyo turabigaruka ko niyo twavuga ukugene bagira kuko benshi nababwiye twavuze ingorane zikomeye mbwa hariho n'izindi ngorane usanga nko ku ruhu eh, bimwe usanga eh, umubiri warahindutse abandi ugasanga eh, iyo bigoranye rwose rwose ugasanga hariho abantu bamaze gushika kuri kanseri ndamaze kubona babiri umaze kubona babiri ni ukuvuga ko haba hariho nka mirongo ibiri uba utabona Mm.
eh, hariho n'izindi ndwara usanga rero bifa- bifasha zo ku ruhu nka bijya bya mbandakara ingwa- indwara z'ibisekera indwara z'urubando eh, hama hariho ibindi bita revergeture ni bya bindi bita mariboro ugasanga ni binini rwose kandi eh, bisa nabi cyane bituma umubiri eh, usaza bavuga ko ari envieillissement précoce de la peau eh, umubiri warashaje u- ubonerana hamwe ubona nu- ni- ni- n'imitsi iri munsi eh, ugasanga rero no- ni- ni- ni- n'akamoto usigaye utanga akamoto eh, kabi gose aha ibindi navyo mukamenya yuko ushobora gutuma nk'iyo umuntu eh, akomeretse cyangwa bamubwiye cesarienne umubiri udashobora gufatana neza kuko Mm.
aba ari umubiri utameze neza koko ugasanga nk'abagore eh, nk'ababyeyi bibungenze biragize ingaruka mbi ku babyeyi ku ku bibondo byabo bi- bara bara- baragize umwana ara- arapfi- arapfiriye mu nda cyangwa akabyara umwana w'ibiro bidakwiye Mm.
ibyo byose ukumva ugiye kubiharura ukabona ko koko bikwiye ko duhaguruka eh, tuka eh, tuka tuka tukumvisha aba- aba- abanyagihugu ingaruka mbi z'uwo mga- zi- eh, zu- zu- zu- z'uwo mugigwa Mhm.
kugira ngo ba- ba- birinde kandi bawigize inyuma Urakoze.
narirya benshi babigira babizi mugabo eh, batazi ingaruka mbi Mm.
zabyo nibyo murakoze cyane muganga birumvikana ikibazo cy'uko ah, bigera ku rugero rw'aho umukenyezi yibungenza abyara umwana atageze canke apfiriye mu nda ni ikibazo gikomeye cyane rwose eh, kubera uko gushaka gwi- kwihindura ibara ry'uruhu rwawe reka twakire n'uwitwa jimmy jimmy turi kumwe alo jimmy
halo wi jimmy ikibazo canke icyumviro ufitiye muganga
yiyumviro fisi ni uku ukungene kenshi abiyigeme nibo bakunze kwihindura Mhm.
kandi ura- urashobora kuba ukunze umuntu gusa ari ubwirabura mugabo hashira nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu ugasanga yihinduye inzobe kandi icyo gihe iyo ugiye gukunda ntabwo uba wamuca- wamukunda ari uko ari inzobe ugasanga yamaze kwihindura umuzungu kandi icyo gihe waramukunze yirabura nawe uhita usanga ari ingorane nawe uhita wihindukiza kuko kuba waramukunze uruhu cyangwa n'ukunye nateye ugasanga nacyo ni ikibazo bikunze kugira ingaruka na cyane cyane iyo umaze no kubana nawe ukunye nashaka kuguma gusa bari amavuta yo kwihindura kandi bitewe n'ubushobozi nanone ukunye n'ubu bwise buba bumeze Mhm. Jimmy icyo kibazo none kuri ico ku- muri icyo gihe wogira gute canke abasore nka bagenzi bawe bahanura iki iyo umukenyezi y'umukobwa mukundanye atanguye kwisiga uh, ukabona ni- keka Jimmy arabuze ku murongo nariko ngira ndamubaze nti muri icyo gihe wogira gute uh, iyo umuntu ahinduye urukoba rwiwe reka twakire n'uwitwa Bikorimana Bikorimana turi kumwe
Mwiriwe neza.
alo
Hello.
ego Bikorimana ikibazo canke iciyumviro
Eh, ni ikibazo nshaka kubaza muganga Mhm.
wagira ngo mm, ni ni- ni nk'ubukangurambaga namubaza cyangwa se nk'inama Mhm.
yagira abantu wenda bajya bicukuza akaba yabyabwiye ubundi buryo bwiza bazajya bakoresha badakoresheje ibintu biva mu nganda bakaba bakoresha uburyo buri natirere Mhm.
ikindi kintu namaza ni nk'abantu wenda bakoresha ibintu by'amatatiwaje mu maso yabo nimba byo nta ngaruka bishobora kugira zihuye n'izo ngizo z'abantu bitukuza Mhm. muganga murakoze
urakoze cyane reka twakire n'uwitwa egide mbere ko bakwishura egide turi kumwe
yego turi kumwe Eh, egide ikibazo cyangwa icyiyumviro
okay je n'inama nagira nterere cyane cyane ku bakobwa uko uko ibintu bagira byo kwitera igifu mengwa byo kwisiga ibintu bihindura umubiri mengwa nakaranda kafasha uburundi cyangwa isi yose urashobora guhura n'umukobwa yahora yirabura ugasanga yamaze kwihindura mu maso ugasanga abahungu natwe ukasimenga nibyo twirukira jewe nk'impanuro nk'abahungu ahubwo nk'umukobwa yamaze kwihindura nk'uko ahubwo tuba tumuhara n'ipomo kure kuko urumva birafite ingwara yo ku rukoba Eh, si ku rukoba gusa nawe uwo egide muhungu- muganga yasiguye yuko hari n'ingaruka zo mu mubiri zi- z'indwara zikomakomeye nka diyabete hypertension na kanseri harimo kumbure no kubyara abana batageze ni ingu- ni ikibazo gikomeye cyane egide ntabwo ukiri mu ijambo uvuze ikibazo uh, jimmy yari abajije mu kanya gaheze kerekeye abigeme muri icyo gihe none jide ndakwibarize iyo ukundanye n'umuntu agatangura guhindura uko bagwiwe akoresheje iyo miti uwo muha- murabiganira bigenda gute uramuheba bigenda gute
oya ahubwo turabiganira iyo mukundana n'umuntu akatangura kuyisiga nk'ibyo bintu umukobwa murabiganira bikunze ko abiheba akareba atarihebye nawe uca umuheba kuko urumva nk'izo ndwara amaze kuzigwara yazise iwawe nawe wowe utoye ingorane kandi ariwe yabigize abibona Mm. Iki- eh, ikibazo rero ufitiye muganga kindi
Eh, iyo muganga nagenda mubaze Mhm.
ati none nta kuntu abo bantu bahingura nk'ibyo bintu bobabuze bakareka kubisohora kuko je ntawe umpereye nunane kucuruza nibyo bisiga umukobwa wahora wahora uzi ko yirabura usanga yahinduye imisozo nta kuntu ngo biraparika bigahera
nibaza ko Urumva bifite izo ngaruka mbi Mhm. Mm.
Eh.
urakoze cyane Rero- egide muganga Rero namwe murakoze eh, mu- Egi- namwe murakoze kuri rwanda Medic.
ego umunsi mwiza egide muganga Nawe, egide egide agarutse ku kibazo jimmy n'abandi bari bavuze ku bijyanye n'ukuntu abo bantu bo bihagarika ariko mwanasiguye yuko hakenewe inyigisho abanyagihugu bakeneye inyigisho kubera kutamenya usanga batangiye ku- gu- gufata iyo mico yo kwitukuza ariko ikibazo cya bikorimana bikorimana we yabajije ati bariya bagira tatuwaje bajya ba- biyandikisha ku mubiri ugasanga bacafye ibintu bitandukanye byo bita mu gifaransa tatuwaje ingaruka nico kimwe aho mu bivuga ku iki
abajimi na ejide bagarutse ku kintu bavuga eh, ku cyane cyane bagiriza abantu b'abakenyezi je n'ukuri ne- kuri experience ndabifitiye ivyo bintu nabibonye ku bakenyezi nabibonye ku ba eh, ku basore eh, mu bahungu n'abakobwa by'ukuri ni umugigwa usanga uri muri bose kumbure ugasanga mu bakenyezi bira- ni ni byinshi gusumba mugabo ntawe uvuga ko ari aba- akenyezi gusa ako kari agaciyemwo Eh, mugabo bavuze bati none byogira gute kugira bihagarikwe ahanini hariho ibyo bakoresha ni ibintu usanga ari ibintu bi- bi- bitemerewe n'amategeko kuja ku isoko nka bijya bi- bi- mm, bi- bi- bajya amavuta arimwo hydroki- eh, doze ya hydroquinone mwe ugasanga nk'amasosiyete abikoresha kuko eh, ni amasosiyete a- a- a- a- a- yoyo akeneye amahera gusumba kugene akeneye eh, ubu yi- atitayeho ubuzima bw'aba- bw'abantu ugaca usanga n'abantu bakorera mu bintu bita- bi- bi- bi- bita- bitanonosoye bita- batamuco uri mu gasanga bakubwiye bati harimwo eh, doze nk'iyi n'iyi n'iyi yemewe ubwo wagenda gukoresha ugasanga birimwo eh, birimwo u- u- doze niniya y'ubumara ishoka ibangamira ubuzima bw'umuntu igatera i- mu gu- ikabanza iga- i- igatuma i- a- as- uru- uruhu rwiwe rutukura hanyuma eh, hanyuma bigatera n'izindi ngorane zo ku mu- ku mu- ku magara yiwe muri rusange Eh, nicyo gituma navuze nti kugira ngo umuntu a- azitirire kure eh, ubwa mbere na mbere hoba hoho muri lab- hariho laboratoire igira ikintu bita eh, controle de qualité eh, controle de qualité ni ukuvuga uraba ko by'ukuri ibintu byanditswe ko byemewe hanyuma ko koko ibyanditswe ari byo birimo hama ikigira kabiri hari ibintu usanga byarabujijwe ku isoko ku isoko mpuzamakungu nka bijya bintu birimo ama hyd- hydroquinone iri eh, ifise doze niniya twavuga ko yokwica n'umuntu eh, yokwi- mu- biciye muri ziriya ngaruka mbi twa- twari ko turadondagura eh, ugaca uvu- u- usanga bo bo mu- bavyandika nabi hanyuma ugaca usanga bi- bira- biraja ku isoko mugabo eh, bi- na- i- bobo nti- ba- ntibitaho ingaru- ingaruka mbi zavyo Ego.
Eh, ngaruke ku kibazo eh, eh, hamikiri naco nari nakivuze n'ibijya byo gusigurira eh, abanyagihugu ingaruka mbi z'uwo mugigwa wo kwiyambiza hanyuma eh, ibintu ngaruke ku kibazo ca bikorimana eh, ibintu vya tatuwaje ntaho ntaho bisa bisa navyo vyo n'agace gatonyi k'umubiri ku ga- aga- agace gatonyi k'umubiri usanga eh, at- atangaruka mbi eh, zininiya zishobora kugira kuko eh, eh, usanga biri hejuru hanyuma ugasanga nti eh, am- amantuze ah, bijya bi- vyunyunyu barabige- baratugerura buke buke cyangwa bakica amaseliri yo hejuru nico gituma usanga aha
telefone ya muganga irongeye gucika reka nda- ndakeka ibirere bitameze neza ariko turagira tugerageze tumugarure ariko twabamenyesha yuko nk'uko muganga ariko arabivuga iyo miti iba iri muri ayo mavuta ahenshi mu bihugu bya buraya ah, hari ayo mavuta iyo miti nka hydrokinine karitikoide mercure n'iyo miti yose muganga yagerageje gusigura mu bihugu nk'ibihugu bya buraya australia na- no mu buyapani ntibirekuriwe eh, kandi hoho barafise amategeko menshi cyane abikurikirana reka tuko- tugerageze kugarura muganga eri ku mu- ku murongo ariko mbere yaho reka tube turakire abandi banywanyi biragira ijwi rya amerika twakire ikibazo n'icyumviro cya blaise blaise turi kumwe halo Mbanze blaise mwiriwe.
mwiriwe neza blaise
amahoro Mm, ikibazo cyanyu cyumviye Eh, ego cyari ikibazo mu bwabo bwa mbere bari baje kubaza icyerekeye amatatuwaje nicyo nashaka kubaza ubwa mbere kuko amatatuwaje ariyo bakoresha inshinge twebwe ino iwacu mu burundi tuvuge aho nabigishije jewe mbwaba byarakira cyane bamaze igihe kinini bambwiye ko ngerageza gufuta mbwaba byaranse bishobora gufite ingaruka indani mu mubiri cyangwa Mm. uti iyo tatuwaje ufise umaranye igihe ushaka kumenya yuko yoba ifise ingaruka nyuma yaho imaze igihe kirekire canke kuyikurako usubiramo ikibazo cawe neza cane
ego navuga nti Mm.
mbamara igihe kinini bamwigeze kumbwira uko uko babikora mu gushinga udushinge ku mubiri bishoboka ko ushobora gukoresha kandi amata ugas- uga- uga- ugakoresha inshinge ukazu- ugasubizamo kugira babishatse nyene ngo bikafudika mugana yabigeze nk'inshuro zibiri biranga Mm.
umva nibwo niba ariko ndibaza none birashoboka cyangwa biba bifite ingaruka mbi mu mubiri inyuma yaho uko biteba Mm. ingaruka mbi icya kabiri nacyo Mhm.
ariko ndabaza mbwa sinzi ko biba bisa n'ibyo byo ku ruhu iyo umuntu afite ubwoba cyangwa agi- yumvise inkuru mbi bushasha cyangwa ikintu giteye ubwoba umuntu atamereza ubwo nyene ni ingorane z'umubiri cyangwa ni ibintu bisanzwe Mm. E, kuri ico kibazo turonse muganga aragerageza kuki- kukikwishura kuko ni kimwe mu mu ngwara za hypertension yari yavuze ariko ntituzi neza niba uko kugira ubwoba ufise gufise isano ni n'imiti iba iri mu mubiri ariko muganga aragerageza kukidusigurira e, urabajije uti ingaruka ah, zo kugira tatuwaje ara- yari ariko arazisigura ariko muganga turamugarura mu kanya akwishure Ego kandi urumva je n'igituma ko ndavyumvira ni kubera yuko ku- kubera iyo tatuwaje nama numva pete tuyo ko ari ingaruka z'ibi bintu niba nashize ku mubiri kuko rero numvise inkuru iteye ubwoba canke inkuru mbi bushasha canke ikintu mbone giteye ubwoba ubwo nyene camerereza Mhm.
naraza ko tuba ari ingaruka z'ivyo bintu niba nashize ku mubiri Mm, urakoze turabwiwe ko muganga agarutse ku murongo muganga bureze arabajije ikibazo Murakoze.
gihambaye eh, cerekeye tatuwaje mwariko murasigura eh, niyaba ifise ingaruka z'imiti yaba yarashize mu mubiri ku bijyanye n'ubwoba agira iyo yumvise ikintu hari isano
no bifitaniye ibyo by'i- by'ubwoba bi- bi- hariho ibi- ibintu umubiri uca nk'iyo umuntu umubiri yu- umuntu yumvise nk'inkuru mbi cyangwa agize ubwoba kuri iki ni- uyu umuntu aguciye inyuma akagukanga hariho umubiri ucu ubu- ibintu uca usokereta bita rekatekoramine ugaca usanga umuntu aramerereza ugasanga umutima ucu- udida cyane ukiruka ibintu bita palpitation ugasanga umuntu arashobora guca abiri i- i- icyuya e, cyinshi em, am- ataho bisa bisana by'ukuri e, ibyo bivuye kuri e, decharge de catecholamine ibaye ya- ya- i- iba ya- i- ya umubiri waciye ukora ubwo nyene kubera aho yagize ubwoba e, mugabo ntaco bisa bisana n'ibya tatuwaje hama tatuwaje nayo nkuko yari ko arabivuga by'ukuri e, ziri ubwoko bwinshi hariho ubuntu bahomeka ko hari i- i- abantu bakora bakore- biva ku bumara baba bakoresheje hari ibintu byica eh, bujya butafari cyane gose ku buryo me- usanga nuko eh, no kubisubiza inyuma eh, bigoye bi- bi- bifata igihe kirekire hakaba n'izindi tatuwaje rero usanga eh, buri biri ziri hejuru na iyo utagiye urasubiramwo ngo uze uragira uca usanga kubera murabi musanzwe mubizi kuko amaselule eh, ibyo ni se udutafari tw'umubiri eh, buguma bu- busaza bugapfa bugasubirwa n'utundi dushasha iyo utabwishe rero ku bwinshi hariho nyinshi zifudika usanga kugira zigumeho umuntu ategerezwa kugenda gusubira azi kuza arasubirishamwo hanyuma imbwa ibivanye no ku bumara baba bakoresheje ku bi- ku- ku- ku byo baba bakoresheje hari ibintu usanga bimara imyaka myinshi gusumbya mugabo tatuwaje ntaci isi isana n'ibi bya- eh, byantuze bya mm, byo kwiyambiza Mm. ariko tu- muri make na tatuwaje imiti baba bashizemo nayo nyine irafise ingaruka mbi ira- irafise ingaruka mbi mugabo usanga kubera aba ari mike ku ku eh, ku- ku- ibi- aba ari mike rwose usanga itagira eh, ibi- ibi ingaruka mbi ku mubiri itinjira mu maraso igarukira ahanini igarukiriza aho nyene ba- baba bagiriye iyo tatuwaje yego yego murakoze cyane rwose muganga M- tu- turaronse ku mu- ku murongo umufasoni jeannette karire kinyana nk'uko nari babwiye mbere azwi ku bintu bihin- eh, ahingura bivuye mu biterwa kama kandi bifasha amagara y'abantu harimo rero n'amavuta umuntu ashobora kwisiga cyane cyane ku bakenyezi Mm, hariho amavuta n'amasabuni atwi- atwiganire muri make cyane ivyo eh, ayo ayo mavuta n'ayo masabuni ayo ariyo abantu bashobora gukoresha bakareka gukoresha iyo ayo yandi masabuni kumbure ashobora kubagirira ingaruka mbi madame Jeanine Jeannette Karire Kinyana kaze mu kiganiro
yego murakoze ndabaramukije mwiriwe neza madame Karire Kinyana mwotubwira mm, mwumvise ibyo muganga yatuganirije amavuta yo kwitukuza ingaruka mbi cyane yasiguye muganga harimwo no kubura ikibondo umuntu aba yibungenze ayandi mavuta mwegwe mufise umuntu yokoresha atafise ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu kandi ashobora gufasha amagara y'uruhu ni nk'ayahe ari mwiki Mm, mm. ubwa mbere na mbere twebwe turakora amavuta amasabuni n'ibi- n'ibintu byose bi- bi- bivuye mu bintu mu- mu byatsi kama ayo ma- ayo mavuta rero eh, duca dukoramwo aya mm, eh, ayo masabuni n'amavuta twisiga canke n'ayandi yose yo kwihanaguza ku mubiri atuma tugaburira umubiri umubiri naho uba washaje cyangwa wameze nabi ugaca usubira kwi eh, aya nyavuga ibyerekeye amaserire amaserire yo ku mubiri agaca asubira kandi kuba mashasha kubera Y'amatafari.
umubiri uriyubura umubiri mu bisanzwe uriyubura kandi umubiri urasaza nka- nka serire iyo ari yo yose Eh, hanyuma rero iyo umuntu yamaze gufata iyo iyo ngendo yo kwi- yo- yo kwimomora novuga ko ari kwimomora kubera n'uruho n'uru- n'uru- n'uru- n'uruho ni ni igice cy'umubiri kiba kiriko kiravako hanyuma igihe afashe umugambi rero yo guhagarika uko kwimomora ibyo bintu rero tuba tu- tu- ayo nk'amasabuni nk'ayo mavuta atasubira rero kugira umundi- uwundi mubiri uwundi mubiri mushasha muga kugira umubiri mushasha ugaruke abanza nk'uwo aba yakomeke- yakomerekeje umubiri ubanza rero ku- gusubira kuba ni ukuvuga mu- mu- cicatrisation muganga yonyunganira ugasubira kandi kuba nk'igikomere gitanguye gukira Mhm.
hanyuma hamaze kuba iyo cicatrisation rero niho umubiri mushasha uca utangura buhoro buhoro kuzuraza ayo masabuni amasabuni meza amasabuni hanyuma ayo mavuta u- yo kwisiga umubiri wose cyane cyane mu maso niho abantu bakunda kwimomora Eh, eh, na- ama- amavuta hanyuma n'ibyo kwihanagura rero kubera ibyo dukura ayo mavuta ava mu- mu byatsi kama ni amavuta asanzwe afite ibiri mu mubiri nibyo biri muri ayo mavuta bigaca rero None biyagaburira, nk'ibintu kama- nka kurya tugaburira umubiri Eh, ndani, eh.
nk'ibintu kama bigaburira uwo mubiri umuntu asho- a- a- yomenya yuko koko ari ibintu bigaburira umubiri biri muri ayo masabune n'amavuta ni nk'ibi
Eh, ngaha mu burundi ibihugu byose birafise amavuta meza Eh, biva n'ivyo bafise Tuvu- tuvuge ngaha mu burundi turafise tu- eh, nk'ama- eh, ica mbere na mbere nka vitamine e amavuta menshi ava mu bi- mu- mu vyo bita lenoi harimwo amavitamine e vitamine e nayo nyene canke amakarote canke n'amakarot- amakarotene arafise aragaburira umubiri Mhm. biva mu makaroti na bimwe mu makarote mu ma mu ma ibyo bita ibibuto n'ibi- Mhm.
n'ibiva mu mibuto n'ibindi byose biva mu mu byatsi mu byatsi nka- nk'aya nka homarin ya- nka homarin sinzi mu kirundi ingene bayita cyangwa mu bicayicayi cyangwa mu biga bibuto bindi biva nka nka muringa eka n'amavuta y'amamesa
rero n'iki kibazo aba- n'amavuta y'amamesa Eh, aba bantu- abantu baba bari nk'uko bivuze bari baratituye umubiri wabo iyo baje ngo bafashe ngo bisiga ayo mavuta akozwe mu bintu kama bifata iki ikiringo kingana gute nk'umaze kubibona kugira ngo umubiri usubire ugaruke u- uronke amagara meza usubire u- u- ube mwiza u- ureke ku- kugwara canke bifata nk'ikintu kingana gute twisize amavuta muko- mukora
ku muntu amaze gufata umugambi wo guhagarika ayo mavuta amu- amu- amumomora ni ni- bifata igihe gitoyi cyane eh? Ah, bifata nko- nka- nk'amezi eh, nk'ama- nk'indwi zitatu gushyika ku kwezi kumwe umuntu aca atangura kugira umubiri ubushasha buhoro buhoro buhoro buhoro mugabo kenshi kubera baba babigize bashaka yuko batukura U- bo kugira rero umubiri usubire kandi kuba mwiza ubanza kwemera kwirabura uko kwirabura niko ku- uko kwirabura niho umubiri mushasha uba uri kuragira Eh, navuze ibyerekeye mu maso abakenyezi barakunda kwisiga ibintu byi- bitukuza bitukuza ku, ku, ku matako ugasanga rero mu matako ho bisha bitanga n'ingorane nyinshi cyane cyane cyane ibyerekeye iyo mga- ba- mwoba mwavuze ibyerekeye ama- ayo makanseri kubera hoho ntihahema bikwiye hanyuma rero umuntu asubira kandi kwisiga amavuta meza aca umuntu aca atangura gusa gusa n'uwirabura Mhm.
Eh, Wavuze- umubiri mushasha uba uriko Eh.
uratangura kuza Eh, wavuze ikintu gihambaye cerekeye ukwemera kwirabura mbere na mbere mbere y'uko hagira n'icyo ukora kuri icyo kibazo reka twakire n'abandi banywanyi babiri barinze ku murongo twakire duhere kuri edouard edouard unatwumva muba mufise ikibazo ca muganga canke ca madame jeannette alo edouard bumva ni kwa muganga Mhm.
Eh, ni ukuvuga ngo ibintu byo guhiga ubwiza ni ibintu biri bwina mu muntu umuntu wo muhanura cyangwa iwareka biragoye ko yobiheba ubwo icyo nabaza ni iki Eh, bijya abakobwa bisiga ku minwa ugasanga bagenda bayi bayisize novuga isayangana Eh, no ku maso Mm.
yego cyane Mhm.
ubu uko hagezeho abantu usanga basomana bakagira ntibagahana saliva nta nta ndwara bitera cyangwa ko bajya abakobwa baza barabishyiza ku ndimi nta ndwara byobasigamo Mhm.
ni icyo kibazo urakoze cyane edouard reka twakire na bigirimana bigirimana turi kumwe
yego turi kumwe Mm, bigirimana shikiriza ikibazo canke iciyumviro
Eh, ni ikibazo Mhm.
Na- nagira mbaze nk'abo baba bazi amavu- ubwoko bw'amavuta nashaka ba- bayavuge nk'ubwoko bwayo n'abatarayisiga babanze bayamenye hanyuma ikibazo cya kabiri nashaka kubaza ese nk'abajya bafite tatu ku mubiri Mhm.
haba hariho ikintu kiyakuraho Mm.
ibibazo byanjye byareje urakoze cyane muganga Yaka.
duhere kuri edouard ibibazo byiwe yavuze ati ajya amavuta bakoresha ku munwa yoba ari ifise ingaruka zisa n- co kimwe ni- n'ajya amavuta yo kubabura umubiri ajya amavuta bashyira ku munwa ku maso nayo nyene
Eh, ajya nayo nyine arashobora kugira ingaruka muga ingaruka zitagereze ku rugero nk- nk- nka- nka bijya- nka- nk'izo ya- z'amavuta yo kwiyamiza ajya igi- ai- ahanini icyo akora ni ibintu by'ama allergy ni ukuvuga nk'iyo ushize ikintu ku mubiri n'abantu n'umuntu yambaye isaha cyangwa agashyira ko amahereni cyangwa ama- ama- amarori iyo umubiri utayemera aragira ikintu bita mu gifaransa allergie de contact Eh, ahanini hari aho usanga eh, bi- bi- byateye ikintu bita une reaction locale akabyimba nk'amaso akabyimba nk'umunwa eh, bimwe eh, bita eh, eh, une dermite reactionnelle Umu- um- bivuga yuko umubiri wa- wagize allergie kuri ibyo bintu uba wakoze ko mugabo ntibigira ntibitera indwara zi- zo mu mubiri nka bijya by'amadiyabete kuko eh, umu- kugira bi- i- bijya bishike ni uko ubumara buba bwinjiye bugajya mu maraso kugira bushobore gutera eh, ibimenyetso i- i- ingorane mu mubiri wose Eh, nagomba ngaruke kuri i- ibi- ibi- bya tatuwaje ah, ba- ahereje ko umu- um- umunywanyi w'ijwi ry'amerika eh, ibi bya- eh, avuze ati hari amavuta mbe birava ko ntibiva ko." navuze ko biva ku bumara umuntu yakoresheje Ico- icyo icyo ari cyo cyose na na no mu fasoni ko turasangira ikiyago eh, ya- yari yababwiye ko umubiri ni si kijya ubona gusa umubiri uriyubura ura amaselire amwe arasaza agapfa hama ayandi akaza ku buryo eh, amatatuwaje hariho izi usanga eh, izo usanga za- zifutse zo nyene uteza kuzisubiramwo hai- nimba haheze eh, amayinga abiri nimba haheze amezi atatu gutyo gutyo bivanye n'icyo bakoresheje mbwa hariho n'iziteba guhera mugabo icyo nzi ni uko nta- nta tatuwaje igumaho burundu ndetse bya bindi bakoresha eh, hari itatuwaje bagira eh, babanza kwica umubiri kuwica rero urumva ikintu gipfuye ntigisubira ugasanga bazanye eh, nk'i i- i- ibintu biri irita bibanza kwica bimaze kwica aho hantu murumva ko ibyo bidasubira bi- hariho nk'abantu usanga banditse nk'izina cyangwa ugasanga iryo tatuwaje rigaciza nk'inkovu inkovu iza i- ugasanga yanditse nk'izina cyangwa akamenyetso aka na kariya Mm.
bisa nka kurya usanga umuntu agira inkovu ahantu bamuteye urushinge bamucandaga mm, eh, contre la tuberculose ku kuboko cyangwa ahantu ajya Iragumako, Eh, mm.
iyo tatuwaje ikaza nk'inkovu Eh, igi- yavuze ati amavuta ba- bokoresha ni ayahe nibaza ko eh, uwo mupfasoni eh, mm,
Mm, telefone karatugoye reka madame jeannette kareke nyine yishyuye icyo kibazo nyine muganga yaragira avuge ko Eh, jeannette icyo kibazo cyerekeye ayo mavuta eh, bigira imana yabaje ubwoko bumwe bumwe womubwira ubwoko bumwe bumwe ko mbere ko ari umuhungu ngira ngo im- amavuta amwamwe nta n- a- ari mu ibyo bintu byica ntaramenya neza hama mubwire n'ayo yandi mufise uko yitwa
Mm. amavuta um, avura ashobora kuvura cyangwa kubu- ku- kubura umu- umu- umubiri wamaze gusesererwa nk'uyo onyi nababwiye yuko ashobora kuba ayo ariyo yose mugabo kama Na- kera ngaha mu burundi twakoresha amavuta y'inka twarakoresha amavuta y'amamesa naho bayateka bakayashyiramo ikambiri mugabo meza yo na- ni ukuyakoresha akiri amavuta meza na- a- akiri ajya atukura ajya y'amamesa kubera a- a- bamaze kuyagira ikambiri ah, ibyo bita amakahotene amakahotonayide amaze- aba amaze kugenda agasigara gusa aya ibinure by'amavuta Mhm.
Eh, navuze ibyerekeye amavuta ya muringa navuze naho yoba ari amavuta y'inka cyangwa amavuta eh, amavuta y'inazi cyangwa amavuta apfa kuba ari amazi amavuta kama meza eh, ukoresheje neza ku mubiri atashizemo bya bindi bitonora bya bindi by'ama eh, mugabo ukabikoresha neza cyane Bu- tut- bu- hasi navuze ibyerekeye eh, ura- murabona n'ama ibishishwa by'imicungwe nabyo nyine biravamo amavuta meza ashobora ku- ku- gufasha kubura umubiri mbere birafasha no ku maribori Mhm.
hanyuma ibindi byerekeye ujya ku munwa n'umunwa nawe nyine nuki- ni- ni umu- ni igihimba cy'umubiri Eh, mugabo nk'uko muganga yavuze iyo umuntu ya- yisize bya bindi bitukuza umunwa ah, uwundi- uwundi akamusoma nti- ntiyandukirwa atari iry'amayaleji yashobora gukora kubera ibyo onye biguma biri hejuru n'ibijya indani n'ibijya nga- indani mu mubiri mugabo byiza nabyo nyine umuntu yoca abyihanagura n'amavuta meza Ah, novuga yuko ngaha iwa- iwacu muri asesi mu- mu- mu byo karire product ikora ibikoresho harimo n'ibyo ibyo twita gam zinya bome à lèvre ni ukuvuga ajya amavuta umuntu ashobora kwisiga kugira umuntu agaburire ujya mu- a- a- ajya ma- ajya umunwa Mhm.
Ah, ujya munwa a- ajya ma- umubiri wo ku munwa hanyuma ibyo sinzi ko na- nishyuye ikibazo cyiwe Ayiko, yari- mugabo yari yaranabajije amavuta nabwira menshi ko- Ama- Mm, yari yanabajije abari mu- amavuta mu menshi yo, Burundi yo gusa.
kwisiga yari yabajije amavuta menshi yo kwisiga ariko nibaza ko agiye nko mu mangazini bashaka kumubwira amavuta a- a- atukuza ayo ariyo tutarinze kuyadondagura ariko turiko turaja ku Amavuta musozo atukuza w'ikiganiro menshi Eh, turiko turaja ku musozo w'ikiganiro Amavuta- reka mpe mu- reka mpe ijambo muganga atubwire akajambo ka nyuma kerekeye eh, ku ku rwego rw'amagara y'abantu eh, ku- ibijyanye no kwitukuza hama namwe tubaha akajambo ka nyuma muganga mu mu masegonda make cyane akajambo ka nyuma woshikiriza abatwumva
ego murakoze cyane nagomba eh, kubashimira mu- kuri- kuri uno mwanya mwaduhaye kugira tuganire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika ngasozera ndababwira yuko kwitukuza ah, gu- kwiyambiza ku umubiri ari umugigwa ubaho muga ari umugigwa uko bigenda kose ari umugigwa uri ubangamira uruhira kubangamira amagara y'abantu uno munsi bi- ugasanga bikimeze neza ko u- ari eh, abantu benshi bari mu ma- mu maganya ntangere bari mu kangaratete kubera ingaruka mbi eh, iza- z'ibyo bintu aho byabashikanye bivuga yuko eh, uno munsi umuntu akeneye guhindura eh, ni twabonye ko bishobora kugira amaga- ingaruka mbi ku magara yabo Yego.
Eh, mugabo birashobora kugaruka gusubira inyuma bivuga yuko umuntu yokwegera abahinga ba- babinonose kugira babafashe eh, Yego.
kugira bashobore gusubira ku batarabigira nabo ko bobireka kuko ni eh, impuze ni ni umugigwa mubi cyane ushobora kubangamira amagara yabo n'imiryango yabo murakoze murakoze cyane rwose muganga jeannette karire kinyana namwe akajambo ka nyuma amasegonda make
ku kubera icyo ki- icyo kibazo ni kira- ni ikibazo cyerekeye amagara y'abantu kandi cyerekeye ukwiyemera ukwikunda uko umuntu aba ari uwirabura akaguma yirabura uw'inzobe ukaga- u- ukaguma uri inzobe kandi ukamenya yuko ushobora kuba uri mwiza muri ubwo bwirabure bwawe kandi bakaguha umuntu akagukunda uko uri nohereza kandi ntera kamo leta leta muri ibi bihugu byacu bya afurika eh, ko bo- bo- boku- boku- bo- boshyira amategeko atemererwa a- a- a- atemererwa ibyo bi- ibyo bintu birimo nk'amahidrokinone ayo mavuta arimo amahidrokinone ntiyinjire ntajye mu isoko kubera abangamiye cyane amagara y'abantu kandi Murakoze.
ni- nu- n'ubwishime bw'umuntu murakoze cyane rwose madame jeannette karire kinyana turabashimiye cyane rwose namwe dr eli mupera i bujumbura mu burundi ikiganiro muri sanga mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika